بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آه، جزاكم الله خيرا علماء إن كنا كولدبا دورا والدرا دوبا ee barumsaa akkas ga'uunu dabarsaa turan hundayyuu rabbiin guddaan hojii isaan hojjetan san miizaana amala isaanii ka gaariitti rabbi haa dabaluufi isinis egaa warra teettanii yeroo teessan baaftanii caqasaa jirtan rabbiin guddaan fuula isaa duratti rabbi nu hundaa waliin nu haa milkeessu barumsi keenna ka sadeessa oo bulawan rabbii waa'ee waldhabbii dhiirsaaf niitii jidduu jirtu keessattuu gaa jiruu biyya dhiyaa kanarratti xiyyeeffannee dubbata'aa turre qoonni sadeessa oka adha nu dubbannu yoo rabbi ee jedhe wanni rakkoo manatti fidu maal rakkoo manaa kana dhiba manaa kana cinqii manaa kana maaltu fida waan tokko ilmi namaa yoo wanni sun maalii beeke qoricha isii barbaaduu dandaya dhukkubni haarenni tokko yoo biyya tokko seene qoricha argachuu hin danda'u haga maaliin isaa dura baramumti rakkoon hunduu akkasuma rakkoon takka dura beekamu isii maali eegasii ammoo akkamitti rakkoo kana furmaata finne jedhanii eegasii furmaata barbaadan duuba kanaafuu wanni duuba rakkoo manatti fidu maal wanni rakkoo manatti fidu baay'ee waan namni harkaan lakkaa'ee takka lama sadii jedhee dubbatuu danda'uu miti maal bifa hedduu wal dhabdi bakka dhaloota namaatiin akkaataan bakka namni itti guddatee takka mana namni keessatti guddatee wal dhabuun mala xabi'aa ilma namaatiin wal dhabuun mala jiru yeroo san biyya keessa jiranii sanii wal dhabuun mala rakkoo namni harka keessa kaayatee alarraa namni mana kana laaquun wal dhabuun mala duuba rakkoon mana keessa jirtu taa mana mudatuun maltu baay'ee rakkoowwan baay'ee kana duuba obboloowwan rabbii kudhanii lamatti gabaabsinee yoo waliin dubbanne waa kudhanii lama keessatti haga tokko gabaabsuun hin malti kudhanii lamaan san amma akkamatu dure takka takka lama jennee maqaa dhoofne eegasii ammoo kudhanii lamaan kanarra deebinee takka takkaan yoo rabbi jedhe dubbanna wanni kudhanii lamaan yoo mana mudatte mana rakkoorra geessuu dandeettu tokkoffaan maaliif fuudhan takka maaliif heerumaan ifa bahuu dhabu namni tokko waan tokko yeroo sagantaa tokko baafatee waan tokko hojjetuudhaaf deemu akkaataa itti waan kana hojjetu maaliif waan kana hojjedha akkamitti hojjedhee waan sanitti gayaa qopheeffatuu qaba gabaabinna kambanii tokko fakkeenyaaf yoo eegaluu barbaade namni tokko maaliif waan kana eegalaa dura isaa ifa bahuu qabdi akkamitti duuba waan sanitti gayaan sadarkaa lammataati fuunis akkasuma namni baay'een amma maaliif fuudhaa takka intaltis maaliif heeruma kun wallaalamuu yoo kun beekamuu baate kan banima tokko ka eegalamee uumame osoo maaliif uumame maal hojjetaa akkamitti hojjetaan isaan beekamne gara deemuu qabu laaqameetuma maraamartuma dhawatee bakka itti deebi'ee kufa jechuudha sun qabxii tokkoffaa tabadii fiddu qabxiin lammataa tabadii fiddu warri lamaa wal fuudhuudhaaf saganteeffate kun filmaata isaa wal filatan kana keessatti akkaataa gaarii wal filatuu dhabu waan silaa rabbiin laalaa jedhe tarasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam dubartii waa afuriif heerumti waa afuriif fuudhamti afraan san keessaa diinattu tokkoffa'ata diinaa san qabadhaata rabbi jedhe waan akkanaa gugurdoo tana laaluu dhabaatanii waan lallaaftuu biraa laalanii baasaboora alaa qaba mallaqa diqqoo qaba angoo mootummaa qaba kanaa wal yoo filatan filmaata duraa santu bade sun jiruu manarratti rakkoo fiduu mala sadaffaan wanni warra kana lamaan gargar tiksaa jiraatuu dhabu tun yoo jiraatuu baatte rakkoo manarratti fiddi Wan- waan xiqqoo takka ta'e isaan irratti wal qabatantu waan wanni ga- maanguddoon jaarsi gargar baasu mana keessa hin jirreef gaafii guddoo taatee rakkoo guddoo taatee mana jigsu mala afraffaa kijibaaf khiyaana namuu waluma sobu shira walirratti hojjetu walirraa namuu fayyadatu kun rakkoo manarratti fidun mala shanaffaa jiruu mana keessanii namni biraa ala dhaabatee alarraa jiruu mana kan keessanii harka keessa kaayatu namni kun fira tahu ollaa tahu hariyaa tahu bifa fedheenu kun rakkoo manarra fidun mala jahaffaa icitiin manaatun sirriin manaatun dhokfamtu waan jabdus kana alabbaa sun rakkoo manarra fidun mala niitiin tiyya akkana yoo jedhe dhiirsi kiyya akkana yoo isiin jette kun rakkoo manarra fidun mala torbaffaan doynummaa bakiilummaa bakka silaa baasuu barbaachisutti waan osoo qabu yoo abbaan manaa baasuu baate biraa warri isaa rakkatee biraa beela'ee biraa daaree biraa rakkate kun cinqii manarra fidun mala saddeessoon hinaaffii ila hin qabne hinaaffiin ila qabdu gaarii hinaaffii ila hin qabne gowwaa tagaaddisee fi hinaafu tun rakkoo manarra fidun mala saglaffaa ilma dhabiinsi rakkoo manarra fidun mala kurnaffaa namni tokko yoo dubartii takkaa ol qabaate adaalaa'aan haqaan gidduu isaanii wajjiin horatuu dhabuun rakkoo manarra fidun mala yoo takka takkarra dabarse takka taanirra kenne takka taanirra dhiheeffate walirra dabarsiinsi inni walirra dabarsu kun rakkoo manarra fiduun mala kudhanii tokkoffaan doggomsuun ilmarratti wal doggoman yoo jiraatte rakkoo manarra fiduun mala namuu ilma kana nattu akka an irra jaaladhu ilma kanaa mul'isa ilmi kun gama kiyya haa dhaabatu ilmi kun ilmuma kan kee kana sirratti too'ate takkaa isin sirratti too'atte kun rakkoo manarra fiduun mala kudhanii lammaffaa tarraa boodaa jiruun itillee ka dhiirsaf niitii waliin raftu beekuu dhabuun takka sadarkaa silaa isin malu kennuufii dhabuun rakkoo manarra fiduun mala waa kudhanii lama dubbanne michooma wama kudhanii lamii kana gorsa hagamii keessatti yoo rabbi'ee jedhe irra deddeebinee tokko tokkoon dubbatuudhaa jiraanna yoo rabbi'ee jedhe rakkoon hagana qofaa jechuu miti hagni kun haganaa mul'ate jechuu hagni biraa hedduun ammoo ka jiruun maal garuu hagni kun akka fakkiitti nuu ta'a rabbiin guddaan rakkoo nama harkaa qabdu hundaa rakkoo irraa haa hiiku nuhis rabbiin guddaan nuu haa laaffisu wanni rakkoo san hiikuu danda'u maal tahe jedhe jenne nama ibsee nama rakkoo keessa jiru rakkoo keessaa baasurraa qooda fudhatu rabbi nuu haa taasisu duuba qabxiin tokkoffa'a kanu akka duratti ilaallu maal jenne maalumaaf heerumaan intalaa ad- ifa bahuu dhabu gurba'an akkasuma gaa maaliif fuudha gaafii gabaabduu tana fakkeennaaf yoo nama lama ka wal fuudhuuf wal heerumu jiru yoo fakkeennaaf gaafatte maaliif fuuta yoo jetteen nama kudhan gaafii tana maaliif fuute jettee gaafatte gaaf deebii kudhan ta gara garaa argatun mala deebii kudhan ta adda addaa ta waliin fakkaanne argatun mala deebiin kun nyamtun fakkeennaaf tokko waan siin jedhu fakkeennaaf maaliif fuuteeti jettuun awwanni an fuudhuuf qananima shahwa'aatiif fuudha jechuun mala tokko kun hoo maal siin jedha fakkeennaaf abboon ijoollee baay'ee barbaada ilma barbaadaa ilmaaf fuudha takkaa ilmaaf heeruma jechuun mala kun hoo maal siin jechuun mala abboon lubbuu tiyya haraamarraa tiksa saniif fuudha siin jechuun mala kun maal siin jedha akaakuuwwan kii fuudhani abbaan kii fuudhee jira namni hunduu ni fuudha bakka umrii silaa itti fuudhan takka itti heeruman san ga'e saniif anis hojjedhe sin jechuun mala kunoo maal sin jechuun mala duraan sadarkaa angoo argadhee waa bulchuu yaade san hundaa argatu hin jiru garuu mee mana tokko qofaa ka manni wanni isa keessa jiru hunduu harka kiyya jala jirtu dandeettii tiyyaa fi eenyummaa kiyya irra mul'isuu danda'u salxanuma barbaade uf fuudhe jechuun mala fakkeenyaaf garuu namni deebii silaa barbaachisu guutumatti sii kennuu danda'u xiqqa kun maal sii ibsa duuba sagantaan fuudhaa kun warra fuudhu jiru kanaa ifan baane jechuu sii ibsa hujiin tun hujii guddoo mashruu'ni kun mashruu'a bal'aa eega inni maaliif hojjetamaa akkamitti hojjetamaan ifan bahin hojjetanii waan silaa barbaachisani gayuu hin danda'e akkum fakkii reefu nu jenne kampanii haarawa tokko irratti suuqii bante fakkeenyaaf hayyama mootummaa irraa fixatte waan hundaa fixatte mana kireessite maal keessatti gurgura waan gurguru kana eessaa fida hagamiin fuudhaa hagamitti gurgura bifa kamiin gurguraa tokkollee hin beektu maal hojjettare tokkollee hojjechuu hin dandeettu dura sagantaa dura jira hojii dura duuba maal jenna magaa gabaabinatti rabbiin fuudha kana maaliif karaa godhe deebiin nama deebiin jara reefuu nu gaafannee sun as keessatti dhumuu jiraatti yoo rabbi ee jedhe deebiin sun as keessatti nu dhumuu jiraatti rabbiin guddaan fuudhinsa kana fuudhaaf heeruma kana waan jedhe waliigaltee ilmi namaa waliigalu keessaa ta'e irra guddoo jedhu ilmi namaa kun waan hedduu irra waliigala fakkeenyaaf waan hedduu waliif fida hojiin keessatti waan tokko waliif dabalatee waliin waa daldalata bakka takka wajjiin hojjeta ollaa waliin qubata waliin dhalate bakka tokko fakkeenyaaf sagantaa tokko akka da'waa akkanarra wal gaya wanni ilma namaa lama hariirri lama kan nama ilma namaa jidduu jiru hedduu isa ka hedduu san keessaa rabbiin guddaan ka irra jaba'aa jedhe ka fuudhaaf heerumaa kana jedhe maal jedhe rabbiin acuudu billaahi min ashaaan irrajiim وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ربي مال جده بلما جبا الرافوتن بلمني بلما هندر جبا كفود أفهير ما كان بلمني بلما هندا أولي maaliif rabbiin duuba karaa kana karaa nuu baasee fuudhaaf heeruma nuun jedhe rabbiin fuudha kanattu sakana jedhe rabbiin qalbii teessantu gadhaabata jedhe wanni qalbii ilma namaa gadhaabe karaa tokkorratti deebisee karooratti godhee sammuu isaa gadhaabu fuudhaaf heeruma san tahuu baatu namni namaa ilmi namaa kun tashwiishuma keessa jira wama barbaada intala dubraa haga siin hin heerumin hunduuni bilbilaa fi kuunin dubbisaa kuunin dubbisaa kuunin dubbisaa tashwiisha keessa jiraatti sakan hin jiru gurbaanis akkasuma eega ammoo heerumanii takkaa fuudhanii hoo sakana argattan jedha rabbiin guddaan rabbitu maal jedhe وجعل منها زوجها ليسكن إليها fuudha kana wanni rabbiin godheef liyaskuna ilayha akka namni walitti gaqqubatee gab jedhee walitti qabbanaa'uuf jedhu rabbiin subhaanahu wa ta'aala fuuni wanni biraa ka inni keessaa qabu maal ka fuudhaniif ilma ilma jechuun egaa waan taphaatii miti kanaafuu rasuli rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhe تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فود أجد انت لسنجالت تسنيد ألت فود أجد ما ليوجدتن أمتك هي كان هد من نسات أمتك كان رتد آدت وجراد الرسول عليه الصلاة والسلام علمي كمري كايغا يو أتدوت أمل كان كي هندو يوجئت جد الرسول عليه الصلاة والسلام waa sadi malee sadeen sanirraa tokko ilma gaarii gaa rabbii fi sii kadhatu mindaacitiin san qabne kun kanaaf fuudhan fuuni ila namaa haraamarraa qaqqabe owraa namaa haraamarraa tiksa fuuni rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa muttafaqan alayhi keessatti maal jedhan yaa macshara ashabaab man istaطaaca minkum ulbaa'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صلوات ربي وسلامه عليه يا دردرج من استطاع نمني دندي منكم إسنر الباء تفود جم دينجيت تاتو جم فيئات تاتو فليتزوج هافود جد فإنه فونس أغض للبصر إلى ساتك سجد وأحسن للفرج فرجي سليني تكسى إلى ساقك أبي فرجي ساتكسى ومن لم يستطع نمن مفود أن دينه فعليه بالصوم أصوم جل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء وانت جل صوم سني حرام راتكسى سنفوها صوم للرسول عليه الصلاة والسلام فوني سنك أبقى واني براك فور أنيف مال rabbiin guddaan fuudha kana karaa nuu godhe fuudhaa nuun jedhe kanaafuu fuudhuun egaa ajaja rabbii guddaa san fudhatuu taati maal jedhe rabbiin fankixuu maa طaaba lakum min annisaa'i mathnaa wathulaatha warubac fankixuu maa طaaba lakum fankixuu maa طaaba lakum fuudhaa jedhe rabbiin waan isinii tole fankixuu jechuun ficil amri yoo saarifni biraa ka amrii kanarraa deebisu jiraate malee waajiba jechuu fankixu fuudhaa jedhe rasuulillee maal jedhe man istaطaaca minkum ulbaa'ata falyatazawwaj haa fuudhuu jedhe falyatazawwaj haa fuudhu haa fuudhu jechuun dirqama haa fuudhu jedhe rasuul alaihi salaatu wassalaam wanni biraa ka fuudhaniif maal dubartii gaarii argatuun dubartii gaarii argatuun khayrii adunyaa gubbaa jirturraa ta irra gaariiti akkasuma dhiirsa gaarii argatuunis rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhan hadiis saxiixa muslim keessa jiru keessatti addunyaa mataac wa khayru mataaci addunyaa almar'atu الصaalixa وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الدنيا متاع الدنيا ميشا جدا وخير متاع الدنيا ميشاء دنيا تنرى ونرقاري المرأة الصالحة نيتيقاري الرسول عليه الصلاة والسلام نمتتشا وني وان هندر قاري نيتيقاري نمتتس أكسو مقاو انت لا وني وني هندر إساقا إسيقاري يسقاري كنافوقا tanattu keessa jire jechu kanaafuu rabbiin guddaan fuudhaa nuun jedhe tokkoffaa fuudha kanattu ajaja rabbii yoo fuute ajaja rabbii gudda'aa guutte amrii rabbii gudda'aatti hojjatte ka rabbiin fuudhaa jedhe lubbuu tantee haraamarraa tiksite ilma gaarii rabbiin guddaa sababaa saniin sii kennaa san argatte qalbiin tantee gadhaabatte dubartiin hoo laaftu'u tika dubartii ita hafuuni nama isii jedhee dalagee isii ita alabbahee isii hojjetee isii tan asee tanatti tajaajilu kana argatti sababaa fuudhinsaatiin fuudhinsi bu'aan inni qabu ta biraa ilma namatti walittiin kalaawa warri intalaatiif warri gurbaa firata gosa lama firata warra lamattu firata namatti walittiin kalaawa wanni biraa hawaasattu tola yoo dardarri martuu fuudhe yeroo amma nu jirru kana keessatti dardarri baay'een fuudha lakkise biyya dhi'aa tana keessatti rakkoon irri guddootu harkaa nu qabdu takka tana rakkoon tun ammoo fuulduratti baay'ee nama sodaachifti xabi'aa faranjii fudhatanii fuudha dide baay'een yeroo baay'ee bakka dubartii ijoollee dubar, shamarran dubartii kana waan naan jedhan yeroo waan kana gaafadhu haga waa baradhe yuunivarsitii seenee achi keessaa bahutti fuudha sagantaan qabu siin jedhan wanni isaan hin galin wanni dubar- dubara tanaan galin maal si fakkaate jaami'aan tun waan harka isaanii keessa jiru fuuni ammoo harka isaanii keessa hin jiru tanat hin galiniif jedha fuuni waa yeroo feetetti gad- if gaddeebisanii fudhuu danda'uu miti jaami'aan ammoo waa yeroo fedhetti namni dhaabee keessattuu biidhaa tana keessatti odoo baratu jira waggaa tokko hidhuu danda'a namni waggaa lama hidhuu danda'a yeroo fedhan itti fufuu danda'a waan laaftuutu waan namni harka keessaa qabu fuuni ammoo waan namni harka keessaa qabu miti akka yaadannotti dubri baay'een waa baradhu malee hojii argadhu malee gadhaabadhu malee jiruutii gadhaabadhu malee fuunu jedhan rakkoo baay'eetu mudate duubarratti takkan maal jette warra duraan yeroo isii waggaa kudha jaha geette dhufee namni kadhate didde waggaa kudha torbaa kudha saddeetii waggaa maraama kadhatan didde hunda hagooftu jaami'aa seente jaami'aa seentee haga fixutti jette gaaf jaami'aa fixe waggaa digdami afur umriin isii hagana taqriiban waggaa gara digdami shaniitti xibbii keessaa baate eegasi ammallee maa- maajisteeritti dabalte waggaa lama ka biroo gaaf kana fixatte hujii argatte umriin isii gara waggaa digdami torbaatiif deeme jechuun amma hujii argattee eega gadhaabattee doktora taatee gadhaabattee hujii gaarii argattee fuudhaaf amma qophaa'ee jette isin qophaa'e malee na- eenyu qophaa'e filan biraa qophaa'eef hin jiru jechuu isii teettee eegdi warri dur gaaf isiin kudha waggaa kudha torbaa waggaa kudha jaha kudha saddeetii kadha ta'aa ture sun hunduu qaata ta biraa fuudhe hin jiru warri sun namni na kadhatu kam jette maal jedhu warri ka dhufee na kadhatu nama zamana dur waan isaatu ayyaaduu danda'u miti nama gannaan guddaan irra gudda'a ka hiriyaa kiyyayyuu hin tahin yookaan ammoo nama rakkoo biraa qabu yookaan nama warra biraa qabu isin rakkuma akkanaa tana himte fakkeenyaaf warreen hiriyaa isii ka dur isiin didde san hundayyuu kun ilma lama qabaa kun sadii qabaa kun gadhaabate namuu hin jiru gaddeebi maal jetti intaltun eegasii waan jettu yeroo nam intalti takka dubartii wahii ilma naf fiddu jette ayyaaluudhaaf waan yaadu jette awwaan biraa yaadu jette ilmuma isii kana daawwadha jette osoo ilma kana qabaadhe osoo ilma lama ana ka qabu akkasitti dhaqe doktora bira dhaqee ilma kiinaa yaalani jedhee tana yaada jette haga dubbiin haga nageetteet osoo wayaa tanaaf meeshaa hakimii kana hundaan irraa baasanii isi kaayanii ijoollee matana naa kennanii sila manatti hin gale maaliif amma dubbii kana irratti deebi'a yeroo amma nu jirru kana keessatti rakkoo jirtu irraa takka tana keessattuu dubri mee dhiirti haga tokko deddeemellee dubartii barbaadachuu ni danda'a yoo ganni fuuldura deemes dubartiin ammoo hin dandeettu hireen isiin qabdus haga taan hin geettu kanaaf obboloowwan rabbi fuudhan diqqeeffatina fuuni khayrii qaba malee sharrii takkallee hin qabu namni waan jedhu amma fakkeenyaaf mallaqa xiqqaa qaba yoo fuudhee ta biraa dabale mallaqni kun nu gayaa jedha abboon galleef bal bar fuuni faqriyyuu sirraa baasaa bar rabbii guddatime tana rasuula rabbi time tana alayhi salaatu wasalaam rabbiin maal jedhe in yakuunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadli wallahu waasicun caliim yoo duraan hiyyeessa taatanii wama tokko hin qabne rabbiin isin duroomsa jedhe kawaa harkaa qabu rabbii miti rabbittu si duroomsa jedhe rabbiin ballama sirraa fuudhe bartuu waan taphaati miti bar wanni biraa karaan biraa ka rabbi sin duroomsan iyyuu hin jiru kana malee durummaaf akkana rakkattaami wanni sodaatan faqrii miti karaan duroomanii gowwaa taate malee kana fuudha heeruma lubbuu teessan tiksa hawaasa ummataa tiksa yeroo teessan irraa fayyadadha fuuni barumsa isin hin dhowwu isinii wal fuudhee waliin jirutti barumsa oofa ta'aa jira sagantaa tokko waggaa lama dura eegalle ijoolleen waggaa kudha saddeetii akka wal fuutu eegalle sagantaa kana maal goone akka jarri tun barumsa hin dhaabne akka warra fuuldura dhufuuf eh, fakkii ta'an goone fakkeenyaaf maal jenne fakkeenyaaf akka abbaa intalaatiif abbaa gurbaa wajjin dubbanne manni hirriibaa ka gurbaalleen achumatti qophaawa ka intalaatis bareechifamee achuma qophaawa aroos ammoo masjidatti tolcha waan marayyuu manni waliin baase jarri tun bahii tokkollee isaan irra hin jiru maal godhan yeroo barbaadan intalti gur- gurbaa bira dhaquu dandeette achitti mana isaanitti gurbaanis mana intalatti achi dhaquu bira hin danda'a haga biraa ammoo namoota barumsa fiitiif hojii fi akkuma fixoofata mashruucni kun mashruuca khayri'ii tahee namni hagamitti milkaa'e ijoolleen sun hunduu barumsa keessatti ijoollee irri jajjabduu taate maal sammuun isaanii gadhaabattee jirti sakana rabbiin baanu kana argatan qalbiin bara olii gad hin deemtu amma ijoolleen dardaraa kun waa baratanii seetanii qalbiin isaanii bara halkanii guyyaa gad hin dhaabattu deemee waan biraa barbaada qalbiin isaanii intarneetii seenu fa- yeroo yeroo hagam geettu fawdaa haasa'uu haasa'u isaan hin fayyadne haasa'u irratti yeroo hagam geettu intarneetii irra guba ijoolleen warri dardaraa waan kana marattu baha qalbiin gad dhaabatti kanaafuu obboloowwan rabbii rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhan thalaatatun cala allaahi cawnuhum nama sadi rabbiin isaan qarqaaru ballamarraa fuudhi jedhe sadeen kun tokkoffaan annaakixu yuriidu lcifaaf nama fuudhe takkaa heerumte haraamarraa tikfamuudhaaf duuba boloowwan rabbi kanaafuu rabbii guddattu ballama sirraa fuudhe si qarqaaraa beeki in sodaatina warri dardara wanni tun kokkoo isinitti hin fakkaatin waan namni seenuu hin dandeenye keessa isii mushkilaa guddaa akka isinitti hin fakkaatin fayyadadhaa zamana keessanirraa fayyaa keessanirraa ganna keessanirraa yeroo keessanirraa fayyadattan ammaarraa fayyadadhaa rabbiin guddaan isin qananiisee fayyaa qabdani rizqii nyaattan kana rabbiin isinii laaffise irri guddoon keessa warra keessan wajjin jirtani wanni tokkollee mootummaan isin qarqaaraa rakkoon hin jirtu kanaafuu fuudha akka itti jabaanu bolo warra rabbi itti jabaadha egaa maaliif fuudhanii sagantaa maaliif haa namni fuudhu hagas irratti dhaabne asirratti maal itti aansu nurra jira egaa Eh, dhiirsaf niitiin yoo obbolowan keenya warri masjida eh, walgayii qabu sun yeroon isaanii kageetu taate insha allah na haa beeksisanii dhiirsi niitirraa haqa qaba niitiinis dhiirsarraa haqa qabdi yoo lachuu haqa kana beekanii eegan rakkoon takkaillee mana mudattu namuu waa haqa fi argate waajiba fiitis guuttate rakkoon takkaillee hin dhuftu haqa kana duuba haga tokko maqaarraa dhudhoofna tokkoffaa haqni dhiirsi niitirraa qabu maal hedduu hedduu san keessaa tokkoffaan xaaca amri isaa fudhatu yoo inni macsiyaa rabbitti ajaje male waan inni waan gaaritti ajajuun amri isaa fudhatu amri isaa fudhatu jechuun isa si gabroonfata jechuu miti akkana akka dubbiin laal bara akki faranjiin itti mul'ifte akkasii gabrummatti mul'isan dubbii dubbiin gabrummaa miti dubbiin gabrummaa miti wanni tun mootummaa mootummaan dura taa'a pirezidantii qabaattu malee hin taatu isattu dura taa'a mootummaa kanaa jechuu malee isattu gabroonfataa biyyisanii jechuu miti Tok- lammata haqni tokkoffa'a ajaja isaa fudhatuu jenna haqni lammataa hoo yoo inni achi hin jirre lubbuu isiitiif horii isaatiif jiruu manaa hundayyuu waan hamturraa tiksu sadaffaa if bareechisuu isaaf if qopheessu mana kana qopheessu kana haqa inni irraa qaburraa tokko afraffaa ibaadaa rabbii ta haqa isaatiin waltuquummaltu yoo dirqama taate malee yoo sunnaa taate ofirraa lakkisu akka soomaa fakkeennaaf yoo isin sooma qabaatte wajjin rafuu hin danda'u kanaafuu soomni kun yoo waajiba tahe malee yoo sunnaa tahe itti himtee inni beeku malee hin soomin bar rabbii guddattu yoo inni fedhe malee yookaan dangabbarin ifirraa lakkisi jechuu bartu waan ajabaati ibaadaa rabbi soomni subhaanallah ibaadaa xiqqoo miti ibaadaa rabbi fadlii isii hagam guddise ta'olumaa'in kale dhengadu nu dubbataa jiran ibaadaa hagas geettu san rabbiin maal jedheen ifirraa lakkis jedhe yoo dhiirsi keessi hayyame malee bari yoon hin hayyamu jedhee isiin ifirraa lakkifte akka nama soomee si waan niyyatteef ajrii argatti ammoo amri isaa fudhatuuf ajrii hagasii guddoo argatti haqni biraa ka shanaffaa ka inni irraa qabu maal akkan bololle waan rabbiin guddaan kenneef kanatti qanaa'aa qabaatu garaan ilma namaa qalbiin ilma namaatu yoo tokkollee hin guutamtu yooma hundayyuu haga feetes argattu wanumatu irraa hafa isii kanaafuu akka bololtee ifii ol ho'a addunyaan keessatti nama isii olii akka laalle haati abaluu akkana goote haadha baluuti waan akkanaa dahaba bitani haadha baluu mana irraa jirjiirani haadha baluu mana akkana maalii godhani siree haarawa maalii godhani jiruu nama isii olii ilaaltee akkan bololle haqin irraa qaburraa tokko kun waan inni hin dandeenye akka fidin jenne bololliinsarraa kun yoo galgala kana bituu qabdaa kana fiduu qabdaa kana bituu qabda kana fiduu qabda jette ka wanni kun ammoo humna isaatii oli rabbiin guddaan itti quba qabu akka humna isaatii oli maal danda'e fiduu danda'a fiduu hin danda'u haqa inni irraa qaburraa kan tokko haqni jaheessoo yoo inni isitti hajame diduu dhabu in didii yoo inni siree irratti itti hajame si wajjiin rifeensaaf itti hajame akka hin dinne haqa inni irraa qaburraa tokko haqni torbaffaa kan inni irraa qabu nahiike akkan jenneen yoo rakkoon jiraatte malee dubartii yoo dallantu uleen isiin namaan dhaantu hiikinsa kanaafuu rabbiin guddaan beekee hiikinsa kana xalaaqa kana dhiiratti kenne silaa baraa nama hagamtu guyyaa irraa hiikamaa oolaa seetan da dubartii tarka kennan duraan isiin dallannaan hiikinsuma bakka irraa boodaati jiruu tana bakka irraa boodaa wal hiikuu sanii miti bakkuma booda ta achi aantu godha achi aanu san tuqxisiin dallannaan rabbiin egaa akkas hin goone saniif rabbiin isatti kenne xalaaqa gaafatuun haraama daliila baay'ee dhufe kana keessatti nahii kechuun yoo egaa sababaan kana jechisiifte jiraatte malee sababaan egaa sababa lallaafaa dallansuu mana keessaa kanaa miti haqni saddeessoo ka inni irraa qabu mana fii keessa taa'uu gandarra deemtee akka ganda mana gandaa hin lakkoofne suuqirra deemtee akka waan gatii cabsan barbaadettee akka suuqirra deemaan oolle rabbii fi haa sodaattu mana fi haa teettu keessattuu zamana ammaa kana keessatti rabbi sii laaffise fira kan kee intala firan keetit ka hariyaan teetit bira dhaquu barbaaddu san rabbiin telefoona sii kenne bilbiluu fi dandeetta amma osoo manaman kee keessa teette kanaafuu rabbiin guddaan kabajaa hantee mana kan kee keessa sii kaa'e mana kan kee keessa taa'i waan egaa haga fayyaa hanteetiif dhiirsan keetiin ala bahu bakka ijoole tabsiisan dhaqu kana kana waan diddiqoo akkanaa malee deemsa lakkisi mana kan kee keessa taa'i waan hagagaa barbaachisuun yoo dhiirsan keessi hayyame malee haqni biraa ka inni irraa qabu ka sagleessoo mana kan kee kana akka nama biraan seensifne yoo dhiirsan kee beeke malee keessattuu dhiirti seenuun silaa haraama qaba kuryaffaan horii rabbi isinii kennee isin qabdan kana yoo dhiirsi kan kee beeke malee akkan baafne yoo gaa inni ka waa namatti hin kennin harka goggogu taatee sababaa sanii waan tokko tokko gaa waan jiruu manaa barbaachisu waa deemtee bitatte malee garuu horii baaftee akkan ergine tulleen baay'ee dogoggorri kun argama biyya dhiyaa kana keessatti baay'ee argama intalti osoo dhiirsi quba hin qabne warra isaaniitti mallaqa ergiti haraama kun mallaqni mana san keessa jiru hundayyuu itti gaafatamaan isa kanaafuu waliin mari'atu quba qabaatu barbaachisa kun amma gaa haqa dubartiin haqa dhiirsi dubartii irraa qabu haqni dubartiin dhiirsa irraa qabdu hoo hedduu innis kun kudhan dubbanne kun kudha tokkos kanaa ol jira tokkoffaa akka gaaritti wajjin jiraatu akka gaaritti wajjin jiraatu jechuun kun وعشروهن بالمعروف ربي بانكم بجدي قومتي akka gaaritti wajjin jiraatu jechuun bifa hundaanuu gama hundaanuu bakka gaarii gayu akka gaaritti wajjin jiraatu lammata mahrii kennuufi mahrii jechuun tun badhaasa kabaja'aaf rabbiin guddaan dubartii qopheesse gaafa wal fuudhan malee kira'aa miti bitiinsaa miti kabaja rabbiin guddaan isii kabaje isaan mallaqa qopheessiifi badhaasa kenniif jedhee rabbiin dirqama badhaasa kennuuni maal dubartii waan taphaatii miti kabajaa qabdi tana gara bira tiike bar sheexaani gara bira tiikeetu akka bitiinsa xammaqaata jirjiran garuu badhaasa rabbi kenni isii namni badhaasa kenniniif nama tuffatame nama jaalatame hin bane namni hadiyyaa fiddee badhaasa kenniteef nama jaalatamoo nama kabajamoo nama nama nama jibbamemoo nama tuffatamoo addunyaa dharti dhugaa taate dhugaa dhara godhuuf deemu amorri kun kanaafuu maal mahrii baasuun isarra jira nafaqaanis isarra jira nafaqaa jechuun wanni isiin nyaattu isiin jiraattun mannis isarra jira wanni kun sadeenuu wajjiin deemti mahriin yeroo duraati yerooma tokko baasan waan irratti walii galan yoo diqqaate gaari guddatus haraamaa miti nafaqaan egaa waan isin nyaattu guyyaarraa tasiin dhugdu tasiin jiraattuun baasuun isarratti dirqama isiin horii qabaatte qabaatuu baatte ilaalamu isarratti dirqama manni hoo isin keessa qubatu inni baasuu mallaqa kiraa manaa isa baasuu qaba isin deemi barbaadadhu jechuun hin taatu haraam kiraa manaa deemi barbaadadhuun hin taatu haraam isa baasuu qaba sadaffaan haqni isiin irraa qabdu tiksuu isii tana tiksuu jechuun kun akka gama tokkolle'een rakkoon isii tanarra hin geenne goda darbii tahuufi dallaya tahuufi isii tanaaf gama tokkolleen rakkoon dhufte akka isii tuquu hin dandeenye wantee taheefi isii tana tiksuu afraffaa wajjiin rafu haqa isin irraa qabdurraa tokko shanaffaa kabajaadhaan wajjiin jiraatu adabaan osoon tuffan osoon arrabsin osoon dhaan osoo akka hamatti ilaalle kabajaadhaan kabajaadhaan jechuun dubbii xiqqoo miti gaa akka aadaa ta'e nata dur baay'ee wal wal dhabdama tun kabajaadhaan wajjin jiraatu jechuun dubbii xiqqoo miti jahaffaa ooduunii dhabu mana keessatti malee ambarratti kararratti ummata keessatti ooduunii dhabu yoo wal dallansuu wahii jiraatte wal dhabiinsi wahii jiraatte kan waliin hin dubbanne taate amba keessa qajeeluma dubbatuun akka ummanni tokkolleen kabajaan isii akka akka dhirdhanne akka isiin hin madoofne ummata irratti mul'isuu dhabu torbaffaa sossobu shulatu kabaju wama ajabaati tun amma dubartiin jecha lallaafaa barbaaddi waan jedhan dubartiin gurraan waa dhageerti wanni jiruun mana keessaa tun ta dubartii gurraan ta dhiiraa ilaan dhiirti waan ilaallaaltu jaalattee daftee ila ila wanni si dubartiin ammoo gurra waan gurraan dhageettu faaruu jecha gaggaarii ballama gaggaarii waan fuuldurarraa odeessu waan gurraan dhageettu isii waan ilaan gartuu miti waan gurraan dhageettu waan isiin feetu kanaafuu waan baay'ee gurri qalbiin isii qabbanoof ta qalbii isii gammachiisu gurraan itti haasa'u baay'ee saddeessoon daftee dubartiin dallantii daftee waa balleessitii daftee kabajaa ati qabduuf tana faallatti jirjiirti obsu'uufi sabrii qabaatu haqni isiin irraa qabdu irraa tokko sabrii qabaatu dhirsi rakkoo isiin jecha isii hamaamaa isiin jecha isiin darbattu arraba isiin arrabsitu dubbii hamaamtuu isiin darbattu tana hundayyuu baadhachuu dandayu dubartiin akkana naan jedha ati dubartii jechuu miti baadhachuu dandayu haqa isiin irraa qabdu irraa tokko ilmi namaa haguma rakkoo tana walirra baadhatu walirra dhiiraa beeka haga walirra iyyee walirra waa dhaanuutii miti maal khayrukum khayrukum liahlihi rasul alayhi salaatu wassalaam wa ana khayrukum liahli isinirraa namni irra gaarii nama warra isaati irra gaarii jedhe namni irra gaarii nama irra obsure nama irra iyyuu miti nama irra nama dhaanuu miti nama irra lafa lafa gubuu miti nama irra obsu obsu haqni sagleessoo ka isiin irraa qabdu dogoggora isii faana bu'ee barbaaduu dhabu yoo qalimaaf kitaaba qabateetumu yeroo hundayyuu waan isiin dubbatte taa'eetuma ka barreessu taate ka dogoggora isiin dubbatte ka taa'eetuma barreessu taate rakkoo gugurdottu argama kanaafuu dogoggora isii faana bu'ee akkan barbaanne faana bu'ee barbaaduu miti ka argameyyuu akka irra dabruuf wanni irra dabran kun egaa dallansuu rabbiitiin akka walitti hin buune yoo dogoggorri ishii kun dogoggora karaa rabbitti dogoggoran taate kan irra dabruu hin qabu garuu waan isa haqa isatti yoo dogoggorame haqa isarra yoo isiin haqa isaa hirdhifte kana irra dabruufi kurnyaffaa haadha mana isaa qarqaaru jiruun mana keessaa jiru jabdu jiruu namni wajjiin dhaabatee hojjetu malee namni tokko qofaan danda'uu miti yoo abbaan manaa alumaa waa hojjedhee dhufa waan mana keessaa atummaan danda'e yoo jedhe biyya dhi'aa tana keessatti hin danda'u namni mannis mana didiqqaa akka biiteennaa sanii miti manni mana guddaa qulqulleessummaan isaa qofaanu ka ijoolleen shanii jaha maasha allah oliiga xoreenituma jigsan kanaaf faana ijoollee tana faana deemuu faana deemanii uma isaan balleessan sirreessuun hujii guutuu akka ta'an mataa fi dandeetti kanaafuu jiruu mana keessaa kana keessatti haalan qarqaaru akkasiin irraa qabdu irraa tokko haqni kudhanii tokkeessoo akkasiin irraa qabdu kabajaa isii tiksu salphinna isii dhoksu dogoggora isii ka isin mul'atte waan dhoksu kabajaa isii ammoo mul'isu tiksu isii tana aybii isii ta isiin qabdu hundayyuu dhoksu haqa kudhanii tokkoffan kan haqa isiin qabdurraa tokko hagana qofaa jechuu miti garuu haqni kun haqa haqa isiin qabdurraa tokko kanaaf obboloowwan rabbi amma gorsi gabaaban bakka tanatti an dhiirsaf niitillee gorsu haqni kun haqa isin walirraa qabdan namuu haqa kaname walii guuta yoo ati kaatee haqa kana gama tokko guutte gama kaanis rabbiin sii laaffisa akka inni haqa kan kee hunda sii guuta osoo haqa dhiirsisirraa qabuun guutiin haqa kan keen eeggatinii dura meeka i guutifati dhiirsis akkasuma osoo haati haadhi manan keetii haqa isin sirraa qabdu in guutin kan kee teettee hin eeggatinii kan guutik sun dhaamsa tokkoffaati dhaamsi lammata haqni kun dhuga haqa kan keeti garuu ilma namaati sii guutuu dhabuun mala yoo haqa kan kee haqatirraa qabdu kana garii dhabde akkamit dhabde jettee jiruu mana kan keeti akka hin diigne akkamitti rabbi naa guutii rabbi kadhadhu malee alkamaalu lillaahi namni guutuun waan irraa barbaachisu hundayyuu dhibbarraa dhibbatti guutu hin jiru intalti yoo haga tokko yaalii goote haga tokko irraa hirdhatu mala ati haga isii yaalii goote kana qalbii qulqulluun irraa fudhadhu sanirratti faarsi bara faaruu tanallee hin beeknu beekaagaa dubbiin jabduun achi tafte namni tokko yoo haqa kan kee waan tokko sii dalage galatoomi jazaakillaahu khayra rabbi sirraa haa jaalatu talammataa sii kenna san jechuun talammataa argatta kanaafuu sanirratti faarsi hagarraa hafe immoo rabbinaatti dabalii rabbii kan kee kadhadhu sababaa haqa kiyya tokkottu narraa hafeef haqa kudha tokkoon ooma dubbanne kana kudhan argadhe tokkoon narraa hafe jettee akka mana kan keen jigsine kudhan argadhe tokkoon narraa hafe tokkicha kana argatuu qaba jettee sababaa san akka manni kan keessa harkaa hin jigne rabbii keessan sodaadha dubbis isinii dheeresse egaa rabbi umrii keessan karaa kan irratti haa dheeressu insha allah egaa rabbiin jiruu teenna addunyaaf akirallee rabbiin guddaan nu haa qajeelchu karaa haqarra rabbiin guddaan nu haa kaayu addunyaa tana rabbiin nu milkeesse akiralletti rabbiin guddaan nu haa milkeessu warra addunyaa tana gubbatti wal jaalatee karaa haqarratti waliin jiraatee waliin rabbii fi gabbaaruu rabbiin guddaan nu haa taasisu kanatti ansee gaafiin tokko tokko kan kalee na gaafatame jiraan fakkaatti ammas asirra barreeffame gaafiin sun yoo ka jiraattu taate hin jirtina fakkaatti gaafii san insha allah deebii yaalii goone achirat insha allah darsiin keenya dhaabatu jiraata yoo rabbi ee jedhe gaafiin obboleessi keenya waan jedhu na fakkaatti yoo namni tokko biyya faranjii tana keessatti hujii dhabe qarqaarsa mootummaa kana fudhatuun danda'amti dura qarqaarsa mootummaa jechuun kun obboloowwan rabbii gaasilaa nama hundaa'uu ifa jirti mootummaan biyya dhiyaa kun sadarkaa jiruu nama biyya ifii qopheessee jira achii gadi namuu jiraatuun hayyamu mootummaan seerri biyyaan hayyamu namni tokko achii gadi jiraatu seerri biyyaan hayyamu namni tokko bakka mana keessa jiraatu qabaatu qaba waan nyaatu waan dhugu qabaatu qaba ammas egaa mana yaalaatiif kana haqa qabaatu qaba guutumatti akka gaarii jiraatuu qaba baratuu qaba akka gaarii jiraatuu qaba inni seerri biyyaa kaa'e kana kanaafuu duuba gaa waan haga seerri sii kaa'e san namni hunduu hagas argatuu seera kaa'ee fi kana fudhatuun haraamaa miti halaala fudhatuun dandeetta garuu wanni beekuu sirra jiraattu rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam waan jedhan alyadu alculyaa khayru min alyadi suflaa jedhan harka ol aanu ka waa kennuttu irra khayrii qaba jedhan harka gad aanu kawaa fudhaturra harka ka gad aanu akkan taane atin yaalii godhi hujii barbaadadhu kabajaan hunduu hujii keessa jirtii beeki yoo ati deemtee hojjette mootummaan sun si kabaja yoo ammoo deemtee sadaquma tana barbaadde tuffatamaa atiin amantii hanteetilee tuffatamuu tuffatamtu goote eenyummaa namummaan keessamummaan keetilee tuffatamaa goote kanaafuu akka akka jiruu teenya tanuma gooneetuma fakkeenyaaf amma biyyoota garii akka Oromoo tana keessatti yoo dalagdee fi yoo dalaguu baatte mallaqni itti fudhatuma xiqqaa wal dhaba. Ammoo wal xiqqaa agartaa ilma namaa biratti wal haa dhabu malee rabbi bira waa xiqqoo wal hin dhabu. Wanni ati dalagdee dafka kan kee ka halaalaa nyaatteef wanni ati sadaqaa namarraa fudhatte tokkoo miti. Yoo osoo hojii argachuu dandeettu sadaqaa deemtee barbaaduun haraama sirratti tan ammoo kana beeku sirra jira. Yoo osoo hojii argachuu dandeettu ka hojjetuu dandeettu silaa mallaqa dhibba lamaaf jedhee sa'a saddeet dhaabbataa oolaa jechuun haraama sun hin taatu sun kanaafuu duuba egaa yoo ammoo ka hojii hin qabne taate seerri biyyaa agabuu buluun hayyamu maal egaa hattuu taatee nama biraa rakkoo irra geessuudhaaf sanirraa nagaa bahuudhaaf seerbeeyyiidhaan hayyamu kanaafuu fudhatuun siif gaya ammoo fudhatuma jetteetuma ofirraa hojii godhattee akka sanitti hin ganamfanne hojii barbaadatu sun takka. talammataa egaa waan na gaafatee na fakkaatu obboleessi keenya yoo ka irraan fadhiise na yaadachiisa insha Allah as jiranii barruun aloo arbee na na yaadachiisuu ni danda'anii gaaffii lammataa waan na fakkaatu yoo dhiirsaaf niitiin ka dalagan taate fakkeenyaaf yoo niitiin ka dalagdu taate dalagoon niitiin dalagdu sun mallaqni si'ii sun ka isii moo ka manaatii ka jiruu manaatii tana na fakkaata dura bolowwan rabbi dubartiin dalaguun ni gaamoon gayuun gaafi dubartiin dalaguun ni gaya dalagoon isin dalagdu maare dalagoo mana si'iti mana sii keessa ilma guddisuu mana jiruu mana dalagoon rabbi qopheesseef tana dubartii haa dalagduuf rabbi qopheesseef tana rabbiin guddaan maal jedhe mallaqa itti dabalannaan ربي ما جرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا ربي كان كي صداتك هرا ربي كان رديمتي ربي قدت حلوبا يسي بنا جد كراهة كراءة هرق النباجي ربي قد رزقي سيكنه ربي سياكسيس أباسا سيكنا نسيد ربي ثم بالله ربي قد آتي دوبتين دوبا يا ربي قدان dhiirsa gaarii kennee fi dhiirsi sun hujii qabaatee hujiin sun waan halaalaa garatti haga nyaatan isaanii geette rabbii ifii sodaattee tun jiruun manaa isiinuu hujii guddoo takka guddifni ilmaaniitu hujii guddoo takka jiruu rabbiin uumeef sanitti haa fuula deebitu yoo ammoo dhiirsi kan jirre taate yookaan addafii jiraattu ka hojjattu malee hin taane dubbiin taate hojjatuun isiif ni gayaa hujiin sun hujii akkam duuba hujii amantii walin dhoofne san dalaguu qabdi hojjetuu qabdi tokkoffaa wanni isiin hojjettu waan haraamaa hin tahin isiin uffattee uffata shari'aa ka hijaabaatiin hojjetu dhiira walitti hin laaqamin khalwaa dhiira qofaa wajjiin hin bahin safara imalas hin deemin waa haga kana hundarraa yoo nagaya baate hojjetuu ni dandeetti keessattuu waa'ee egaa waan dubartii ilaalchisu keessatti fakkeenya mana yaalaa qooda dubartii qooda dhalma qooda da'iinsaa kana hundi keessatti hojjetuun barbaachisaa egaa yeroo tokko tokko duuba egaa sun amma hagas yoo fakkeenyaaf ammoo tammaa dhiirsa qabdu ka dhiirsi hojjetu warra nagaa qabu ka dhiirsi hojjetu isiinis mallaqni kun nu diqqaa ta'e itti haa dabalannu jedhanii ka isiin hojjettu taate mallaqni isiin hojjettu sun rabbiin isaan masruufaaf waan maraa isarra kaa'e mallaqni isiin hojjettu sun kam isii qofaa taha moo moo jiruma manaa tanarraa qooda fudhattee kiraa manaa haga tokko isillee baafte waan silaa jiruu manaa qooda irraa fudhattii gaafiin sanna fakkaata sa yoo taate dura egaa akkuma reefuu dubbadhe yoo dalaguu baattee rabbii ofirratti irkatte rabbiin rizqii kennaafi رب الله مال جده وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى جد من كيسا كيسا تاء جد رب دبرتين kanaafuu mana fi yoo keessa teetti irra gaarii yoo ammoo ka dalagdu taate wanni isiin dalagdu sun bakka lamatti gargar baati tokkoffaa yoo guyyaa yeroo duraa wal fuudhan yeroo duraa inni fuudhu intalti tun barattuudha doktooraa barsiiftu'u waan baratte kanaan hojjatuu qabdii jedhanii sharxiin fuudha keessa ka jiraatu taate horiin sun kasii ta'a inni umaa keessaa haqan qabu yoo sun kan jiraanne taate hoommoo baay'ee namni hin jedhu akkas fakkeenyaaf yeroo duraa wal fuudhan eh, hojjatuu qabdi jedhee namuu sharxii achi hin kaayatu yoo sun kan jiraanne taate horiin isiin hojjattu jiruu manarraa qooda fudhatuu qabdi jechuun eega isiinis hojjattee dhufte eega inni hojjate waan isaan irratti walii galan baasuu qabdi isiinis maal isiin mana teettee mana kana tajaajiltee ijoollee guddisuun haqa dhiirsi irraa qaburraa tokko haqa ifii kanarraa tanaazula tahee irraa bu'eef inni eega haqa ifii kanarraa bu'e waan isiin argattu san irratti walii galuu hin dandayan kiraa manaa dhibba sadi nabbaasaa fakkeenyaaf dhibba shan nabbaasaati dhibba lama baasi yoo jedhe takkaa wal qixxee haa baafnu yoo jedhan rakkoon qabdu sun bifa saniin egaa deebiin egaa yoo bifa kana taate inshaa allah tana fakkaatti yookaanis egaa aloo arbeena fakkaata namni gaafii kana na gaafate inshaa allah yoo ka deebiin dhifiniif taate na ibsuu qaba inshaa allah baaraka allahu fiikum obboloowwan keenya warri masjida walgahii qabus egaa inshaa allah yoo yeroo kanarraa gube taate جزاكم الله خيرا اكثر تدعمنا ان شاء الله يرون دي ما يرتي جزاكم الله خيرا يا ربي قدان ان شاء الله قلبي تينا كراها قرت ربي قتا دابو همتو ربي نجيب بي سيسي غاري ربي نو هاجال تشيسو ربي نيغا ور والقبته والكبجه والجالته كرا غاري رتي والانجراته كرا غاري رت عمل ان شاء الله فول ربي درتي ارشي ربي قادس ارشي ربي جل والانت ربي قدان هاتاسسو جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته